Ajila Mabaaraa Coole Busha akkuma beektanii armaan duratti gara ji'a gara ji'a ja'a torbaatiin duratti UK, Germany, Denmark, Norway fi Ameerikaa dhaqaniitiin miilota akka Caaluufaa miilota akka Jaamboo fi Nugusufaa waliin dhaqaniitiin galan abbu sheegii achiin baatillee nagaa laaf jetteellee jenne oomtaateefuyyuu fuula hedduu deemtanii deeman gaafas akkami kana abbu sheegii mariitiin taarraatiin dabarre.
Milkoofnee gallee lakkee waan dansaa hojjenne. Uummatilleen akka dansaa nu simate. Akkanaan hojii keenya fixannee nagaan garbiyya galle.
Dansaayyee abbu sheegii deebite ammoo Ameerikaa fuula hedduu dhadhattee lafa hedduullee lalaaltee yoo kan lafa dhadhaniitiin biyyi lalaaltan tan sirbu qofaa fudhatta ammoo muuziqaallee akka inni akka biyyittii itti sirbitu akka addunyaan muuziqaa gama muuziqaatiin guddattillee waan akkana yaada akkana qabaa jetteetiin fiilmiillee hojjechuufillee waan akkana qabaa jettee waan lalaaltafaa qabda.
Fuula hedduu deeme. Gizee Ameerikaa jirru suni istuudiyoo akka makitti waraaban maanillee istuudiyoo guguddallee daawwanneerra.
Fakkeenyaaf.
Keessattuu ani diisii keessa istuudiyoo guddaa tokko jira ka warri gurraachaa hojjetanu. Achi keessallee seennee istuudiyoo warrallee ilaalle jechuun duuba ka muuziqaa maleellee immoo gara hooliwuudis illee nu geessanii nu daawwachiisanii turanii. Hooliwuud seenee akka fiilmii ittiin hojjetanu. Odoo fiilmii warri waraabanuu. Nulleen itti dhaqqabnee nu daawwachiisanii.
Istuudiyoo seentanfa maqaan qaabata.
Yuunivarsaal istuudiyoo jedhanii holiiduu keessa. Kan umurii hojjetanu kan qaabadha kan kan muuziqaa hin qaabadha.
Dansaayee abbu sham gara kan kee deebina teekii Ameerikaa dhattee hin galteen duratti istuudiyoo kan keetillee banattee jecha dhaga'e. Istuudiyoo ofii qabaachuun dhuguma guddoon nama rakkisuullee danda'a harmaan duratti namni agarsi nami kenna gana qabaatee guddoollee hin dhageenye. Istuudiyoo yoom banattee maqaan istuudiyoo eenyu.
Akkumsin jedha suni Ameerikaa oduu jirru achitti mii tokko tokko bibbitachuu jalqabe kaameraa faa leensii waan viidiyoo piroodaakshiniif ta'u waan waraabbiif ta'u waan filmiif ta'u waan akkasii achitti bibbituu jalqabe achi immoo gara Ingiliiz yoo deemu immoo achiitillee. Wobite achi immoo gara Awurooppaallee yoo deemu akkasuma bibbitaa dhufe waltum qabee asit dhufe immoo duuba xiqqoo in ulfaatti istuudiyoo banuuni duubaan inni jechuun yaada qaba duriyyuu gartee fiilmiin afaan Oromoo guddachuu malee jedhee yaada kanaaf immoo yaada kan immoo mirkaneessuu fi ani socho'uu malee jedhee maroo yaaduu fi sunirra ka'ee mi'a achi fidee istuudiyoo banuu fi. Carraaqee achiin dudduuba istuudiyoon keenya nagaan milkoofnee istuudiyoo keenya maqaan isaa Ruufaa Fiilmi Piroodakshin jedhama. Ruufaa Fiilmi Piroodakshiin kilippii qofaan itti kan hojjetu waan guguddaa laf kan keessatti hojjetaman cufa humni hin qabna hojjechuuf ammaan kan jechuudha. Kanaaf Ruufaa Fiilmi Piroodakshin maqaan istiidoo keenya. Amma istiidoon keenya hojii jalqabeera. Kanaan durallee. Kilippii lama hojjannee baafneerra amma immoo kilippii kiyya jalqabuuf deemu jirra.
Dansa ruufa filme piroodaakshiniin tun finfinnee keessa finfinnee eessa ees keessa?
Finfinnee gara Bulgaariyaa kana Bulgaariyaa ollaa Bulgaariyaa jedhanu.
Barqeeraa gol. Namni istuudiyoo kan kee dhufeetiin laal maan keessatti argame meeshaa gugurdaa itti bitatti fakkeenyaaf maalfaa bitatti maalfaa bitatti?
Waan dansaa na gaafatte jechuun. nu bira amma kilippii tokko waraabuu fi kaameraa fi tiraapoodii wanni itti kaameraa itti dhaabanii waraaban suni sun qofaaniiti kan nu bir jiru. Ani kalafalaa fide akkum jiru ta'ee kaan immoo asitti ofumaani Ameerikaa galee jishan irra furate waan kana hojjechuu fi kireemii meetirii sagalii doolii silaayidara ka kan fakkaatan waan guguddaa anummaan asitti ka hojjadhee jira. Kanaaf namni tokko istuudiyoo keenya yoo dhufu waan kan cufaa hin daawwata. Kilippii tokko hojjechuuf hoo baanu immoo waan kan hundumaan hojjanna malee akka duraan hojjannu suni fakkeenyaaf akka durii kilippii ittiin hojjanne suni hin hojjannu nuti amma.
Kanaafuyyuu kun cuftuu amma fiilmiin hojjetan silaayideedii natti jettu kuufaan doolii natti jettu kuufaan kun cuftuu meeshaa guddaa.
Kireeniin an jedhu akkas.
Kireeniin kun cuftuu amma fiilmiin hojjetan. Hoo aduu kan jennu talibiitiin deebina. Ruuf maafetti ruuf jechuun dhiirtii.
Mataa marattu.
Mataatti marattu keessumattuu iyyuu dhiirtii booranaa mataatti marattu yoo ilmi dhalateef yoo ammoo jila akka akkaa qaban fa'aa waan mataatti maratanii.
Duuballeen gartee wanneen ammaan kan ani yaade kuni waan na ibsuu hin danda'a jedhee yaadu akkuma nama gartee ilmi dhale tokko wanni kana istiidiyoo kana waan ganni hedduu ani ittiin banuu fedhee waan hedduu kees dabree dhufe. Kanaaf immoo naaf gartee akkuma ilmi dhiiraa dhale tokko naaf fakkaata. Kanaaf istiidiyoon keenya maqaan isaa ruufa inni ta'u.
Abusha gammaa kilippii hagam baafte jechuun istuudiyoo kan kee keessatti yoo baaftu eegi jalqabdanii garuu majjii jaha kana ajjii shanii kana keessa jirtanii kilippii hagamitti yookaan viidiyoo hagamitti hagammaa baaftanii yoo baaftan ta duriitii waltilaaltee yoo jettu garaagarummaan isii maal.
Tokkoffaan maal seete absora anini jechuun kilippii fakkeenyaaf amma ganni tokkoon dura ganni tokkoon abbo ganni tokkoo fi ji torba kan yookaan immoo waggaa lamallee ta'an fakkaata jaalchuloo fi odoonni istiidiyoo jiru jaalchuloon odoon ba'ini. Jaalchuloo fi shubbee daa'ima lawwee kilippii hojjadhee ture. Duuba eegee hojjadhee ammaan kana eegee ani istiidiyoo kana banee Ameerikaa dhaqqabee gad dhufee kilippii kana yoo ilaalu gad hin dhiifne kilippicha harkumkii jira. Laalee innaan meeshaa ammaan kana am fide kanaan yoo hojjanne kilippii kana waldorgommii guguddaa jira akka Afrikaatti sun gubbaa akka inni naa dorgomuu fedha. Kanaaf immoo kilippii kana dhiisee akka haaraatti ammallee itti deebi'ee. hojjechuuf deemu jira kanaaf ka durii fi ka ammaan kana garaagarummaa guddaa qaba tokkoffaan teeknika kaameraallee nulleen immoo gartee akka duriiniti ammaan kan ka yaadunu akka duriiniti fiilmii ka laallu akka duriiniti daayirekti ka goonu kanaaf amma bilchoofneerra kanaaf waan kana sun dhiisee akka haaratti hojjechuu fi qophaa'u jira kun immoo garaagarummaa hedduu qaba kanaaf akka haaraa hojjechuuf dirqama.
Kilippiin dhabtaamuu tokko dhabtaamuu lammuu tokko fakkeenyaaf kilippii kan ta'e ta'an laal keessa dhabtaamuu lammuu waliin hojjetanii jira akka malee akka itti hojjetame muuziqaan isaa maaliin isaa waan hedduun nama gammachiisa. Suniin duuba hojjetfaan jira dhabtaamuullee kanallee dabalee ittiin waan jettu qabda kaam hojjechuu jirtullee waliin.
Amma kilippii ani istiidiyoo ruufaan hojjetame keessa tokko dhabtaamuu dhiyoo kana kan inni gadhiise naafsi foonii ka jedhu suni. nutti hojjate sun immoo kilippii durii waliin ammaan kan waltoo ilaaltu garaagarummaa hedduu qaba. Haftaamuun dudduuba immoo ka hojjanne ka intala Elfinesh Qannoo sirba dhiifama jedhu ka hawwii ka ishii hojjanneerra garaagarummaa hedduu qaba jechuun teknooloojii haaraa ittiin fayyadamneerra nuti haga dandeenyu kanaaf. Wanni kun jechuun guddateera gar keenyaan jechuu hin dandeenya kanaaf meeshaa ammaan kan finne keessa. Kilippii Dhabtaamuu fi kilippii hawwii kan irratti fayyadamneerra. Amma immoo yoo rabbede iftaanii iftaanirra jalqabne kilippii kiyya jalqabuuf deemuuf.
Awoo tante taa tante kilippii tanteetillee hojjetanaaf wal taasisu kilippii sadii hojjechuuf yaa'u jirtan jechuudha. Tante iftaan jalqabu. Kiyya kilippii kudhanii hojjenna. Kanaaf amma lama kanaan dura hojjedheeras hin jedhe suniin hin taane sullee itti deebinee marra hojjennuu fi kilippii kan amma tokko yoo jalqabne sagalitti nu hafa jechuudha. Kanaaf amma kilippii kiyya ka hojjannu ruufa fiin piroodakshinii ta'a jechuudha.
Eessatti hojjetan yoo hedduu?
Akka akka akkuma akkuma seenaa muuziqaa yookaan immoo fakkeenyaaf amma jaaljiloo ka hojjannu yaabal deemnee hojjanna. Shubbee daa'ima lawwee ka hojjannu baadiyyaa bulee horaa keessatti yookaan immoo shakkisoo ta'uu danda'a. Yookaan shakkisoo ta'uu danda'a yookaan baadiyuum ta'e keessatti deemnee hojjanna. Ka aadaa Booranaas illee gumi gaayootti ta'uu danda'a yookaan immoo ollaa Karrayyuu dharriitootti achitti hojjechuuf dandeenya. Duuba dura deemnee fulaa laalla jechuun akkam ta'uu malee amma akka durii hin hojjannu ammaan kana iskiriptiin barraa'ee sirriitti namni ogummaa akka akka qabu namni cuftii itti hirmaatee akkasiin hojjechuu feena. Kanaaf immoo kilippi tokko raabuu fi duratti deemnee bultii sadii bultii afur bakki laalla jechuudha. Fulaa laallee akkasiin hojjanna. Kanaaf. Fulaan kun kilippii kanaaf hin ta'a hin ta'u wal mari'anna. Kan asitti waraabne kaan immoo achitti waraabu malee yookaan akkuma muuziqichaa akkuma.
Abbush namis beeku. Muuziqaan guddachaa deemuu jirtaa siin jedhan. Hujii istuudiyoo haaraa kan kee keessatti hojjete tanaan wal dorgommii muuziqaa addunyaa ta'a sirbitootii Afrikaa irratti dorgoman. Ka Kora Music Award jedhan irratti sirba aadaa Oromootiin Afrikaa kibbaa dhaqxee dorgomuuf hujii jirta. Agamitti qophoofte Abbush? Gaaffii tanaaf deebii haftammoo qophii torbaan har'aa irratti itti dachaana nu caqasaa jenna abbushii guddoo galateeffannaa ansoora harakeeti qophii waa'ee uummata oromoo taarratanuma gamkiyyaan nagayaan bulle.